iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanye mwaramutse neza muri kumwe na thomas kamirindi mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri uganda mu karere ka kisoro mudukurikire kuri radiyo ijwi riyobora fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda guhera kuri iyi saha kugera saa moya ku isaha ya uganda amakuru abanyarwanda mirongo itatu na batandatu barimo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bari mu bihugu bitandukanye by'isi barasaba anketi mpuzamahanga ku rupfu rwa kizito mihigo abenshi twakoze jenoside yakorewe abatutsi ntabwo twari kureka ibintu ngo bikorwe n'abanyamahanga gusa amaperereza hari benshi bayasabye ariko nkatwe n'ibyaha bindi by'inkongi kubise mu keba mu karenze urugo albert gasake ni umwe mu bashyize umukono ku rwandiko boherereje perezida w'u rwanda paul kagame gasake aba muri leta zunze ubumwe za amerika naho mu burundi abantu makumyabiri na babiri barishwe mu bitero by'abantu bitwaje ibirwanisho mu ntara ya bujumbura mu cyumweru gishize ni mu kanya mu makuru y'ibiyaga bigari amakuru y'ibiyaga bigari abanzirizwa nk'uko mubimenyereye nayo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana aloyi waramutse neza baramutse thomas ndamutse n'abaduteze amatwi igisirikare cya leta z'ubumwe za amerika cyatangaje ko cyishe umutegetsi akomeye wa al shababu cyagiriza kuba yari inyuma y'igitero cyo mu kwezi kwa mbere cyabaye ku kambi ya gisirikare ya manda bay mu gihugu cya kenya yicanywe hamwe n'umugore wiwe ku itariki ya mirongo ibiri na zibiri z'uku kwezi kwa kabiri mu gitero cyakozwe n'indege za leta z'ubumwe za amerika iryo tangazo ariko ntiryavuze izina ry'uwo mutegetsi wa al shababu yishwe ariko ryavuze ko yari ajejwe gutegura no kurongora ibitero by'iterabwoba mu karere ko ku rubibe rwa kenya na somaliya akanama kajejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro muri kamerune katangaje ejo ku munsi wa kabiri muri kamerune katangaje ejo ku munsi wa kabiri ko gahanaguye amatora y'abashinga amateka yabaye muri uku kwezi mu ntara zivugwamwo icyongereza zasinzikajwe n'intambara aya makuru yatangajwe na televiziyo ya leta ya kamerune ako kanama kavuga ko ayo matora azosubirwamwo muri ako karere ko mu bumanuko bushyira uburengero ahavurwa icyongereza ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ryari ryavuze ko abitabiriye ayo matora mu gihugu cyose bari bake cyane cyane cyane muri izo ntara gushikuba abategetsi ba kamerune ntibari bwatangaze ibiharuro byavuye muri ayo matora umugambwe democratic progressive party dpp uri ku butegetsi muri malawi nawe washimye kwiyunga n'uwo bitavuga rumwe ari wo united democratic front udf mu mfunyafunyo mu runani rwo kwitegurira amatora yo mu kwezi kwa gatanu abakurikiranira hafi politike muri icyo gihugu cya malawi bavuga ko ari mu ntumbero yo kuraba ko boshikana nibura ibura amajwi mirongo itanu ku ijana asabwa kugira umuntu atahukana insinzi ibi bibaye inyuma y'umunsi umwe inama nshingamateka y'icyo gihugu ishingiye ko amatora y'umukuru w'igihugu azokongera kuba ku itariki ya mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kwa gatanu ni nyuma kandi y'aho sentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro muri icyo gihugu ifatira ingingo yo gutesha agaciro ibyavuye mu matora yo muri uku kwezi kwa kabiri aho perezida peter mutarika yatsinze n'amajwi make cyane atakwiye mirongo itanu ku ijana kugira yemererwe ko yatsinze amaleta ya leta z'ubumwe za amerika ubwongereza hamwe na norvege yarakeje impande zahoze zishamiranye muri sudani y'ubumanuko kubona barakurikije ikiringo bihaye mu gushinga leta y'ubumwe ku munsi wa gatandatu ku itariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa kabiri perezida salvakire yaremeye gusubiza igihugu ku maleta cumi cyahoranye kuva mbere yongera agabura igihugu mu turere dutatu tw'intwaro umukuru w'umuhari splmiyo rick mashare yarongeye kurahirira mu kibanza cy'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akurikirwa na- n'ibindi vyegera bine buguruza inzira ya leta mfatakibanza izomara imyaka itatu abanyamerika bakwiye kwitegura ko umugera wa korona canke covid cumi n'icyenda ubinjirana mu mihana yabo ibyo byashyikirijwe n'ikigo cya amerika kijejwe kugenzura no gukinga indwara cdc mu funyafunyo y'icyongereza umuhinga w'icyo kigo mu bijyanye no gucandaga ariwe nancy mesonia yashikirije ryo ku munsi wa kabiri ko bitakiri ikibazo cyo kumenya nimba ivyo bisho- bizoshika ariko ko abanyamerika bakwiye kubaza igihe bizobera gusa mesoniye asaba abanyamerika kwitegura kuko bishobora kuba bibi cane abishikirije nyuma y'aho perezida donald trump ashikirije ko ico kiza atangorane kizotera muri amerika ivyo abishikirije kandi nyuma y'aho ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu wemese rishikirije ryo ku munsi wa kabiri kw'ibihugu byo ku isi bikwiye gutangura kwiyumvira ku gutangura kwitegura neza igihe uwo mugera wa korona woba ikiza ku isi yose perezida wa turukiya nawe Recep Tayyip Erdogan yaremeje ryo ku wa kabiri urupfu rw'abasirikare babiri ba turukiya muri Libya aho ico gihugu carungitse abasirikare gufata mu mugongo leta ya Libya yemewe n'amakungu ikorera ku murwa mukuru Tripoli ivyo bishikirijwe mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Turukiya babandanya batera induru banegura politike ya Erdogan yo kurungika abasirikare muri Libya
aloyizi bigirimana urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti abanyarwanda mirongo itatu na batandatu batuye mu bihugu bitandukanye by'isi yose bandikiye perezida w'u rwanda paul kagame basaba iperereza mpuzamahanga ku rupfu rwa kizito mihigo barimo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane mu rwanda boherereje kopi umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu umwe muri bo albert gasake yavuganye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana albert gasake aba muri leta zunze ubumwe za amerika aba banyarwanda bo bemeza ko kizito mihigo atiyahuye nk'uko leta y'u rwanda ibivuga ahubwo ko yishwe afunze murakoze cyane venuste cyatumye twandika iyi baruwa kimwe n'abandi banyarwanda twese inkuru y'urupfu rwa kizito yadushinguye umutima yari inkuru yaje idutunguye kandi turayikemanga ah, kuko ah, jyewe ubwanjye nakoze mu rwanda ndetse n'iriya kasho na- na- nahajyaga kenshi Ah, inkuru twaguye ko umuntu yiyahuye ubwabyo ntago ah, ni inkuru twakemanze cyane Ah, hanyuma tugasaba yuko habaho amaperereza yigenga kugira ngo ukuri ku byabaye kumenyekane kuko u- uretse no kuvuga ngo umuntu yiyahuriye muri kariya ka- muri iriya gasho nta muntu ushobora kubyemera usa- usanzwe uzi hariya hantu ariko se mwebwe mwanditse muri mirongo itatu na batandatu umwihariko wanyu ni uwuhe kugira ngo mufate icyemezo cyo kwandikira iriya baruwa umukuru w'igihugu umwihariko ni uko ah, abenshi twe twakoze jenoside yakorewe abatutsi ntabwo twari kureka ibintu ngo bikorwe n'abanyamahanga gusa harimo ama- amaperereza hari benshi bayasabye ariko nkatwe tu- ah, n'ibyaha bindi ngo by'inkoni ku bisemukeba umuntu arenze urugo twe nk'abarokotse jenoside itotezwa rya kizito ni itotezwa ryabaye kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane ah, nari nari nkiri mu gihugu ibihumbi bibiri na cumi na kane kizito yaburiwe irengero uburyo ubutabera bwa- bwakoze agakoreshwa defile de mode kuri mu itangazamakuru mu- ntabwo yigeze afatwa nk'abandi ba- bantu bashinjwa i- i- ibyaha ntabwo yigeze ahabwa gufatwa nk'umwere nk'uko abandi bantu bashi- bakekwaho ibyaha bafatwa nk'abere yashyizwe mu itangazamakuru ataranahanywa ibyaha arabujijwe irengero ibyabaye ejo bundi rero tubona ari uruhererekane rwa- rw'itotezwa rinini ikizakorewe nk'umuyesikati nk'uwakoze jenoside yakorewe abatutsi natwe turaba- natwe twakoze jenoside yakorewe abatutsi tukaba tuti ni ngombwa yuko twandika nyakubahwa perezida wa repubulika tugaragaza impungenge zacu dusabe ko ukuri kumenyekana kuko kuvuga ngo umuntu yariyahuye n'umwana w'igitambambuga ntago ntago ya yavuga ikintu nka kiriya uretse ko kugeza uyu munsi ibimenyetso byinshi bigaragaza yuko yishwe murasaba iryo perereza ariko rib ubwayo yavuze yuko u rwanda rwihagije kandi rushobora gukora iperereza rikarangira kuki mutaritegereza impamvu ni uko tutizeye uburyo bikorwa niba wararebye itangazo ryasohowe na polisi riravuga ngo turamenyesha yuko kizito mihigo yitabye imana yiyahuye ngo ubu ngubu tugiye gukora iperereza ryo kumenya icyatumye yiyambura ubuzima mu yandi magambo impamvu y'icyo kizito yazize ntabwo gishidikanywaho bemeza yuko yiyahuye hatarakorwa n'iperereza nta kimenyetso gishinzweho ko ahubwo hagiye gukorwa igitandukanye n'iperereza igiye gukorwa no kumenya icyatumye yiyambura ubuzima ntabwo igiye gukorwa ari ukumenya koko ko yiyahuye twumvaga rero ari nko kubyina mbere y'uko hajyaho umuziki ni ibintu bicuritse hagomba kumenyekana ko koko kizito yiyahuye nyuma yabyo hagakorwa iperereza ryo kumenya impamvu dusaba ko rero ayo makosa cyangwa ubwo buryo bucuramye ribu ikoramo iperereza dusanga butanoze ahubwo hakwiye kubaho iperereza mpuzamahanga ryigenga rikurikije amabwiriza mpuzamahanga y'uburyo amaperereza akorwa ariko se ko benshi muri mwe mwarokotse itsembabwoko kuki mutanditse mubinyujije mu muryango wanyu ibuka ubahagarariye mwese umuryango ibuka ufite uburyo ukora mu gihugu ni umuryango ibuka ntabwo ufite ubuzima gatozi mpuzamahanga ni umuryango nyarwanda ukorera mu rwanda ufite uburyo ukora ufite n'ikirere ukoreramo kitaworoheye twe twumva nk'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ku giti cyacu dufite uburenganzira bwo gusaba ko mugenzi wacu igihe yishwe hagomba gukorwa iperereza mpuzamahanga ariko bwana gasake nawe uhise uvuga ngo igihe mugenzi wanyu yishwe uhise ubyemeza kandi iperereza ritararangira impamvu isa nk'ubyemeza ni uko kugeza uyu munsi icyo dusaba leta ni uko ikora iperereza ryigenga bigoye hehe niba ni ikihe titinya gituma idakora iperereza ryigenga kugira ngo bigaragare ko intoki zayo zera ariko iperereza ryigenga ritwaye iki leta icyo uretse n'ibyo ngibyo mwabonye mwabonye ikinyamakuru ishema n'izindi reportage nyinshi zatambutse zigaragaza ko kizito mihigo umurambo we asanzwe ufite ibikomere mu maso ufite ibikomere ku gahanga ufite ibikomere mu misaya ishuka batubwira yuko yicishije ishuka ishuka ni gute itera igikomere mu gahanga albert gasake ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane mu burundi leta iratangaza ko ibitero byabo ivuga ko bitwaje ibirwanisho bimaze guhitana abantu makumyabiri na babiri barimo abagizi ba nabi n'abapolisi b'igihugu kuva ku wa gatatu w'icyumweru gishize mu ntara ya bujumbura iyi nkuru ya radiyo ijwi ry'amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu burundi turayigezwaho na desire yatungimana uri i kigali mu rwanda inyuma y'iminsi itandatu havugwa umutekano muke mu makomine ya mubimbi isare kanyosha nyabiraba na mutambu ubushikiranganji bw'umutekano bwavuye mu gacerere mu kiganiro ku bamenyeshamakuru pierre nkurikiye avugira ubwo bushikiranganji avuga ingene ibikorwa vyo gutuza ako kagwi yita k'inkozi z'ikibi kateye vyagenze kuva ku munsi wa gatatu gushika ku munsi w'imana uheze guhera ku munsi wa gatatu w'indwi uheze itariki cumi n'icenda z'ukwezi kwa kabiri haribonekeje ku musozi wabona ni rushubi muri komine ya yisare ngaha mu ntara ya bujumbura e, haribonekeje akagwi k'inkozi z'ikibi hanyuma abanyagihugu baho baca barabwira n'ingoga abajije umutekano nabo baraja kuraba ivyo ari vyo hanyuma baragerageza kugatuza umwe mu bari muri ako kagwi arahasiga ubuzima e, n'ibikoresho bimwe mu vyo kari gafise birafatwa e, ariko hari n'umupolisi wacu ya babiri bakomeretse umwe mbere aratinda aritaba imana ku mugoroba w'uwo munsi hanyuma ku munsi wakurikiye ku munsi wa kane itariki mirongo ibiri harabaye mu bikorwa byo gukurikirana bari basigaye muri ako kagwi harafashwe inkoho imwe harafatwa n'ibikono by'amasasu ku misozi ya nyambuye na nyarushinge ni muri komine y'isare muri iyo ntara nyene hanyuma ibyo bikorwa byarabandanije no ku wa gatanu aho kumuyira hariho abafashwe babiri muri ako kagwi hanyuma no ku munsi wa gatandatu ku musozi musumba ni muri komine ya nyabiraba e, hariho mu bikorwa byo gukurikirana ako kagwi hariho batatu mu bari bakagize bahasize ubuzima e, n'ibikoresho bari bafise e, byashoboye gufatwa hanyuma ku munsi wa, wa mungu tariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwa kabiri ku musozi kinyenkonge iyo komine nyene ya nyabiraba bajije umutekano naho nyene barakoze igikorwa cyo kubuza bubisha bubi bw'ako kagwi abari bakagize bamwe bahasize ubuzima hanyuma abandi barafatwa ikoresho akakoresha birafatwa muri ivyo bikorwa vyo gutuza ako kagwi umuvugizi w'ubushikiranganji yita inkozi z'ikibi abakagize barenga mirongo ibiri n'abapolisi babiri barishwe inkozi zirenga cumi nazo zirafatwa nk'uko uwo muvugizi abandanya abivuga ivyononekaye rero muri ivyo bikorwa vyo gutuza ako kagwi eh, hariho inkozi z'ikibi mirongo ibiri na zibiri zahasize ubuzima aha harimwo n'umwigisha wo kuri ishure ryisumbuye rya lise maranata ari nawe yasa n'uwurongoye ako kagwi hanyuma hariho eh, n'abapolisi babiri bahasize ubuzima bariko baratugerageza gutuza ako kagwi ngo bakingire abanyagihugu hamwe n'abandi bapolisi babiri bakomeretse hariho rero n'abashika kuri batandatu muri izo nkozi z'ikibi za- bafashwe hamwe n'ibigwanisho ako kagwi kakoresha vyafashwe harimwo inkoho zishika kuri cumi na zibiri umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano avuga ko amatohoza amaze gukorwa yerekana ko abari bagize ako kagwi baje bava hanze y'igihugu nkurikiye ntarya umunwa mu kuvuga ko ako kagwi atakindi kari kagamije atari ugutoba amatora aba bantu rero bazananye aho hakurya mu gihugu cya kongo Eh, hanyuma binjira kamwe kamwe hanyuma bariyegeranya insiguro rero dufatiye ku matohoza aho ageze uno munsi insiguro y'ubu bugizi bwa nabi bwose insiguro ni uko nk'uko abahinga mu bijyanye no kumwena ubukozi bw'ikibi bugenda baravuga yuko iyo mu gihugu kanaka hari urubanza ruhambaye murazi ko twimije urubanza ruhambaye rw'amatora Eh, abantu rero bose basamariye urwo rubanza bagaca bibagira eh, kurikanura hagaca ha- haduka rero izo nkozi z'ikibi nazo zi- zizi ko abantu ba- basamariye ibyo zigaca zaduka zigakora ububisha eh, butandukanye ingaruka z'uwo mutekano muke ugize iminsi mu makomine amwe amwe y'intara ya bujumbura ni uruhigi rw'abatavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi abo nabo bahigwa buhongo n'imbonakure za sndfdd bafatikanije n'abajejwe umutekano babagiriza ko bazi ivy'ako kagwi abasugerejwe cyane ni abanywanyi b'umugambwe senel urongowe n'umushingamateka gatongwasa naho abo banywanyi b'umugambwe senel bahagarikwa n'igipolisi umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano avuga ko afatiye ku matohoza amaze gukorwa atamvuza politike ziri inyuma y'ako kagwi gaheruka gusamburwa icyo twabonye muri iyo ntara ni uko hari akagwi k'abantu bitwaje ibigwanisho babonetse hanyuma abanyagihugu baratabaza hanyuma abajije umutekano baraheza baragenda gucuza ako kagwi kugira ngo ntikononere abanyagihugu kiretse byo kwerekanwa n'amatohoza mu nyuma gushika ubu abafashwe ntibaratubwira neza mu matohoza ntibaravuga neza yuko boba bari batumwe n'umunyapolitike kanaka ariko nibabivuga mu nyuma kuko amatohoza nihagitangura tuzoza tubwire abarundi n'amakungu ico bavuze inkuru nk'iyo urumva ntawoheza ngo ayihishe nkurikiye agasaba abanyagihugu kuguma barikanuye bagatanga inkuru hakiri kare kugira uwo wese ashaka guhungabanya umutekano atuzwe nk'uko byagenze mu makomine y'intara ya bujumbura mu ndwi iheze desire hatungimana urakoze inshuti zacu tubibutse ko radiyo yanyu ikorana n'abanywanyi bayo mu burundi kubera ko leta yahagaritse abanyamakuru b'ijwi ry'amerika gukorera imbere mu gihugu tugume mu burundi aho umugambwe utavuga rumwe na leta cnl uvuga ko ubwicanyi bwibasira abayoboke bawo burimo bwiyongera umuvugizi wa cnl terence manirambona yabwiye radiyo ijwi ry'amerika uko byifashe yaganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije bon nivyo haraciye iminsi n'imiti havugwa ibibazo bitandukanye kwita byo guciranganiranira biza biraba bamwe n'umugambi sene rero neza yuko bizabereye mu gitobe nk'ibi bizagiye biraboneka n'ahandi twagiye turavuga tuba turashikiriza aho usanga eh, koko indongozi kandi na bamwe n'umugambi sene bagenda baragirwa nabi rero bibaze ko turetse mu gitobe hari n'ibindi byagiye biraboneka n'abandi makomine hirya no hino mu gihugu aho usanga hari abantu bagenda bafatwa mu nzira zitatomoye abandi bagafungwa eh, abandi basanga kumbure bafunze imanza zabo ntibicibwa cyangwa zikadindira abandi bakagirirwa murententanya ivyo biraboneka kuva umugambo wita- witangura mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uheze n'ubu yashaboneka ku bwanyu ivyo vyoba biva kuki kandi abategetsi barongoye umugambwe cnl eka n'abategetsi barongoye umugambwe uri ku butegetsi cnddfdd eka n'abandi bategetsi bose abanyamigambwe batera akamo gasaba ko abantu bo kwihanganirana ku bwanyu ni kuki ivyo bintu bibandanya kandi abategetsi barongoye batera akamo gasaba abanywanyi bose kwihanganiranira Bo, igihembo nyamukuru mbona ni uko hari ibi- ibibazo biboneka bifatiye ku mva za politiki usanga kumbure bamwe hari abatatangu- abatatahura neza intwara ya demokarasi ko ishingira ku misango myinshi n'izindi zitandukanye uwo twimiriza amatora abona iminsi iri kiregera kuja mu matora usanga harabiyumvira bati kumbure ninabuza uyu kuja guhiganwa itora ntamaze gusumba canke eh, ndamubuze gukora rero mu rumengo igihe twimiza amatora biriko biragwira mbere ubuhoho no mu ntara ya bujumbura muri ya makumyabiri ya mubindi na isare amaze iminsi bafatwa ni bamwe mu ndongozi z'umugambi mu mitumba no mu mazone n'abandi eh, babona ko bashobora kuba bohiganirwa ibibanza bitandukanye mu matora y'imirije ubwo bugizi bwa nabi burakorerwa kandi n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD y'imbonerakure eh, ku munsi wa mungu aho hari itariki mirongo ibiri na zitatu z'uku kwezi eh, aho bita kuri transversale 6 muri komine kagazi eh, muri komine rugombo eh, grenade yaratewe ishaka guterwa imbonerakure imbonerakure ziba zabimenye ico gikorwa kirateshwa ku bwanyu abantu bari kubatera umudugararo eka n'uruhagarara ni bande hagati y'iyo migambwe uko ari utwo twibaza yuko abo ari bo bose ababikora ni abakora abantu b'igihugu mu badashaka ko igihugu gitekana mu badashaka kandi ko n'amatora twimirije tuyakora eh, igihugu gitekanye kugira ngo n'abahiganwe bahiganwe bahiganisha ibyiyumviro atangimba irimo abantu baza ko rero eh, haba twebwe kambere nibaza ko n'abarundi muri rusange eh, atawo atawumerera yuko igihugu ki- kirangwamwo injyane zidahera nibaza ko rero muri make igenda bitabanza b'igihugu kuko nta muntu ukuri izina ry'igihugu yotuma haba amarira n'ingane zidahera mu gihugu twajya turacamwo imyaka itari mike hageze ko tubisezerera akamo mwotera abantu batoteza abanywanyi b'umugambwe CNL eka n'abandi bose bakora ubwo bwicanyi burimwo ah, ubwicanyi bwaba bushaka gukorerwa n'abari n'urwaruka ruri mugambwe uri ku butegetsi n'akahe rero inkozi y'ikirere yose mm, akabonerekera n'uko yoba abanura n'ibyongezo kuko ntawe amaraso yereye kandi ntawe udoshikira ubutegetsi ari uko abanje gusaza ikiganda kandi niko batahura yuko igihugu cy'uburundi cyinjiye mu ntwaro ya demokarasi gishingiye ku migambi myinshi ni byiza- ni byiza ko batahura rero yuko ubutandukanye bwacu bw'ibyiyumviro bya politiki cyangwa ibindi ari itunga dufite kugira ngo igihugu cyubakwe ni byiza ko rero ah, baba ababikora cyangwa aba- ah, abatumwa yuko bokwisubira ko bakisuzuma maze koko twese tukiyumvira kubaka igihugu aho kwiyumvira kugisambura nuko aba bantu bama mu njyane n'amarira adahera mu kiringo kiri munsi y'amezi atatu hazotunganywa amatora umugambwe wanyu wifasha gute muri iki gihe ku vyerekeye ayo matora jewe bemeza ko n'ibituma bamwe bamwe bagira ibibazo byo ku- byo ku- byo ku- kutihanganira abanywanyi mugambwe pnl ni uko by'ukuri abanye mugambwe pnl igihunja n'igihagararo bafite mu gihugu ubu turafite umugambwe hirya no hino amadarapo arahungabana turiko dutegurira amatora ubushiye twagize kuramira kaminuza turashyira imbere neza guserukira amatora y'u- y'umukuru w'igihugu turiko turategura intonde z'aba- z'aba- z'abashingamateka abashingiza amateka mu manama ya komine kandi tukurikira uko bigira mu gihugu cyose yumva rero ibyo byose byerekana ko umuganga seneri uri kubitegura kandi ihangiro nyamukuru ya- yawo ari ugushikira ubutegetsi biciye mu matora manirambona terence umuvugizi umugambwe senel murakoze cyane gose ku kanya mwahaye iradiyo ijwi ry'amerika murakoze namwe frederic nkundikije na terence manirambona umuvugizi w'umugambwe cnl murakoze ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu munyemerere noneho muri uyu mwanya mbagezeho ikiganiro amerikana kibabwira ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi kwa kabiri mu gihumbi magana umunani mirongo itandatu n'icyenda minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika william henry soward yoherereje leta zose zigize igihugu umushinga w'ivugurura rya cumi na gatanu ry'itegeko nshinga kugira ngo ziryemeze cyangwa ziryange iri vugurura ryahaye abirabura uburenganzira bwo gutora nibyo turebera hamwe muri make nk'uko itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ingingo ya gatanu ribivuga umushinga w'ivugurura ryaryo iryo ari ryo ryose ugomba kubanza kwemezwa na bibiri bya gatatu by'abagize imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko congress iyo umushinga urangije kwemezwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga secretaire d'etat awoherereza leta zose zigize igihugu kugira ngo zemeze ivugurura cyangwa ziryange iyo inteko zishinga amategeko za bitatu bya kane bya leta zose ziryemeje ivugurura rihita rijya mu bikorwa mu magambo make reka tuvuge ko uyu munsi kongeresi itoye umushinga w'ivugurura ry'itegeko nshinga sokereteri d'eta mike pompeo yahita awoherereza leta zose uko ari mirongo itanu zigize igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika kugira ngo ivugurura ribe itegeko rigomba kwemezwa n'inteko zishinga amategeko za leta mirongo itatu n'umunani kuri mirongo itanu ivugurura rya cumi na gatanu ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika rigizwe n'ingingo ebyiri gusa iya mbere iravuga ngo leta zunze ubumwe za amerika cyangwa leta iyo ari yo yose mu zigize igihugu ntishobora gukumira cyangwa kugabanya uburenganzira bw'abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika bwo gutora hatitaweho ubwoko ibara ry'uruhu cyangwa bishingiye ku mateka yabo y'ubucakara ingingo ya kabiri yo ivuga ko kongeresi ifite ububasha bwo gushyiraho amategeko ashimangira ingingo ya mbere umushinga w'ivugurura rya cumi na gatanu wemejwe n'umutwe w'abadepite ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwezi kwa kabiri mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'icyenda naho sena iwemeza bukeye ari nabwo uwo munsi tariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwa kabiri igihumbi magana umunani mirongo itandatu n'icyenda sokereteri d'eta william henry soward yahise rero awoherereza leta zose uko ari mirongo itatu n'indwi zari zigize igihugu icyo gihe kugira ngo zemeze cyangwa zange ivugurura leta ya mbere yaryemeje ni nevada ku itariki ya mbere y'ukwa gatatu igihumbi magana umunani mirongo itandatu n'icyenda ivugurura ryabayeho burundu ku itariki ya gatatu y'ukwa kabiri mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi leta ya ayowa ibaye iya makumyabiri n'umunani nizo zari zikenewe imaze kuryemeza abahanga mu by'amateka mu mategeko na politiki bemeza ko iri vugurura rya cumi na gatanu ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryari rigamije mu by'ukuri guha abirabura bari bakiva mu bucakara uburenganzira bwo gutora kuko abazungu b'abagabo gusa bo bari babusanganywe abagore nabo ba leta zunze ubumwe za amerika baje kugira uburenganzira bwo gutora mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri ivugurura rya cumi na gatanu ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika rimaze kwemezwa abirabura bo mu gihugu cyose bakoze ibirori byo kuryishimira naho perezida wa leta zunze ubumwe za amerika w'icyo gihe ulysses grant wategetse kuva mu gihumbi magana umunani mirongo itandatu n'icyenda kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi na karindwi yaravuze ati rivugurura rizanye impinduka za mbere zikomeye z'ingirakamaro mu mateka y'igihugu cyacu depite james garfield waje kuba umukuru w'igihugu asimbuye ulysses grant we yaravuze ati iri vugurura rishyize mu maboko y'abirabura ubwabo bwite ejo hazaza habo inshuti zacu iki kiganiro amerikana nta gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi inshuti banywanyi b'ijwi rya amerika ni iki kiganiro amerikana kibabwira ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo gipfundikiye gahunda yo kuri iyi saha mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi rya amerika mbararikiye ibindi biganiro byayo byose birumvikana ariko by'umwihariko cya kiganiro cyanyu murisanga guhera saa kumi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Rwanda from the Voice of America in Washington.